e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso wa re mosebangangiso ao wa re ngangiso gape le wena eno re mo lebalwa nya tata o ntshololelang gone ne ke re ka tseno a re lebeleleng fa mafokonyana a ah. a nkareng ke mafoko a bokao jwa ona e bo farologaneng ka bosesane kapo ka bosesanyane um e, mafoko ao a tatise ke taetsega ka mo bathong a re simolole ka lefoko le la dika o dika dika ke go tlhasera sengwe ka go se pataganela kgotsa ka go se kopanela ra dika e dika motho la mo pataganela le molwantsha e ka nna le tiro le ka e dika gore a gore la e pataganela le ka tlhasela mabala mo pataganela ke go dika jaanong go dika gape go kaya go potologa go potologa ya gore e, e, e, selo se se dikilwe ko ra gore se potologilwe ke ka go ke matlapa kapo sa agetswe matlapa go se potologa gore se dikadikilwe jalo ka matlapa jaanong go tswa mo re ka bua dika ra e kaya gore bona re tla dika nageng ge re ka le mosetanyana o ka mangangagwe a re a go dika nageng go dika go ra ga gape gore ke go nna sebaka se se beele mo tirong e ka go tlo go dika nageng ke re o tlhola nageng e kere e, e, e, o tlhola nageng ntle le tswelo pele go tswa o tla re o tla re latsa nageng re tla dika nageng ka ntlha ya gago jaanong go dika-dika ke ne ke lefoko le le bontshang gore ke tiragalo e ipoeletsang go dika-dika ke ka moo re nang le lefoko le la la dika-tiko e seng tikwa-tikwe ka gore modi wa lefoko leo ke go dika yaane re re ke dika-tikwe re raya gore ke lefoko la madirelo gongwe la a ke re la marekisetso yaane be le bidiwa dikago tsa marekiso di le dintsi ka mo go teng ke tikatiko lefoko la go o ka tsewa le phutolola wa re moseo ga re tsa kgang o tla re dikolosa kapo wa ntikolosa ke gore go isa kwa le kwa le kwa a sa tsene mo mo ntlheng a dikadika a ya kwa a potologa jalo ke go pota-pota ee, e, e, e, e go pota-pota go tlhaba-tlhaba go sa tsepamele mo mogopolong kapo mo kgang e jaanong feleletsa a go dikolosa a go dikolosa a go isa kwa a go latlha a go senyetsa nako nte ke re ke tsene foko e nngwe sele le modiba lona le re ke dumela dumela le tswa mo go dumela yaanong re a dumela fa motho a re dumela kana wa ba a go dumedisa yaano bona dumela dumedisa ke gore dumela gore o motho jaaka nna o le ka ko dumela ga o mmone nakong ga o mo itse a ba re dumela re dumela gore ke bua le motho mongwe re amogelana ra e, wa la dumedisana la wa ba dumela yaanong go dumelana ke fa le utlwanela kgang e rileng kapo puo e rileng ole kore a utlwana le yona le a utlwana le mogopolo wa go yaanong le a dumelana ka kgang eo ee wile li kape la ira mai kama a tumela no yalou, na kajalou kou tlou mou kou tumela, kou nali li eh, tumelo, kera tumelano, e si tumelo i ou, e ti wankayon akore, e ti tumelo rla, se pa tlou pa tumela mou kousona, janou, e kou rle anou fasyo, se ki tumelano, janou, ki ki ki, ki la la vouta tlou mou, ki li fokou le ha la vouto kou miso, kou tlou mou voutan mba, pa pa tabi, kwa kwa mou kou, wa hatimi kwa no sen ki kwa ren ba ju mele tsana yan ki makala hor ki ni ka ba tsa yan ga le ber la ni u so ta poera le ba ki so ni tswa kai mu di wala na ki ka hor ha le ju mele tsana ni ta tsana le hor me se ki li di li fa le ti li di li di ju mele tsano yan ha di hor ki ni ke ni ki tswa le ba ti ba bua yalo re ka skera ba tswenya yan le fugo le ngapha hape ke ho tumala ba re ba re ba dumalana yaanong ga re dumalana ke ga ke duma le wena o duma re be re lebagana mo matlhong yaaka digwagwa tsa matlametso le re yaanong ka gore di a duma le le dumela lele le le le a le dumela gape gore le a duma le lebisitse modumo o mogolo o le le mo go le lengwe lengwe le bjana re ka re a dumalana ka gore tswa lefoko ga se dumela ke duma go duma ke go dira modimo dira lerata le legolo dipoo di ka duma mme re eh, a re e um ga di fataka ka dialojalo di a bopa ga nke re di a duma di a bopa yaanong o itse gore nako nngwe di kgalemogela di batla tse dingwe di e fela mme ga di dumelana ga di batla go kgotlhanane mo ntweng re ka re di a dumalana ka go dira modumo di dirilana modumo bobedi jwa tsona I te kitan la, kitan la fote le fote le yon hapeke ni li senyan kere, e, peni kitan la fote kere kou duma, marwa ka duma, e, polo kola e ka duma. Yan, arlemeni le yon hapeke ni le yon mousoumou, nou kakay feta, e kakay feta ka mousoumou mou kou. Kala yakan nou kakay keterwe ya soumou, mousoumou mou, kon te kou tjamanan le mou mou mou di lwa mou, ki di me iti, ka pou, ke motho a ka fofula ho fitlhela motho a ngadile yanong a suma e be re wa suma ga re wa duma ra re wa suma ka gore o dira mosumo ge a ngadile yanong o makala gore ke mosumo wa engwe le kere re lebelele seo lefoko lengwe le le tshwenyang ke le la tlhokagala go tlhokagala eng gore bagaetso re utlwane leng dikgang ga re di bua go tlhokagala gore se ke ra tlhodiana re utlwelane re fane mabaka yaanong go tlhokagala seo yaanong le tswa mo go tlhoka ka jalo selo se tlhokegang ke se se sentseng jaaka batho ba tlhoka metsi go na le tlhokego e kgolo ya metsi go tlhokagala ke go tsela ntle le sengwe sa botlhokwa se a tlhaela yaanong farologana tlhokagala le tlhokafala fa re tlhokafala ga se gore ke makaela gongwe fa re re motho o tlhokafetse ra gore o nyeletse o re tlogetse mo botshelong ka ha re bua ka eh, re tlhamala re motho go ne go thwe thusulwe yanong re na le eh, le pebofatso re re eh, o tlhokafetse kapa o ragile kgamelo jalo le jalo o ile badimong jaanong go tlhokafala ke fa motho a seta tsa phela jaanong a mabedi a tshwenyenyana ka gore tlhokagala le tlhokafala ga a kane selo selo sengwe jaanong a re tsenyana a bofelenyana sea a mabedinyana a re re eh, go na le boruma go na le me le magamogamo go na le boleta go na le borenakwana go na le manyene ga re bua ka nama bagodi ba rata nama e e burumanyana kapo e buruma e e boleta e seng e manyemenyeme ka gore se se manyemenyeme ke selo se se tang popego e tseneletseng ga se monate ka jalo ne ke re mafogonyana ga re sepe mme re ka bona wa bofelo ke selo se mosuda se botlha se bodila se botlarara mafoko ao a a mo mothalong o le mongwe fela a bontsha gore seo ga se monate ga se tlhaboswe ee batswana bangwe ba tle ba re ya kwa ke batla ba re ke botlhasula fela ka bokhutshwane ba gaetso mafoko a mararonyana ke ao le ka bona la bona pharologano ya yona ke a leboga tlholang ka koo ra lebogatlhe re molemalwa